Radio Isudi Ameerika. ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika tubashikiriza iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no kuri ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikibazo cy'igurirana ry'abantu ku isi na cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere n'ikibazo gikomeye kibandanya kuvugwa cyane mu gihe ibiharuro bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu bibandanya uh, onu bibandanya kwerekana ko igitigiri cy'abantu mu bihugu biri mu nzira y'amajambere kibandanya kwiyongera cyane na cyane cyane mu karere ka afurika ubukene n'ubushomeri bibandanya kubangamira bikomeye iterambere ry'akarere ka afurika mu nama y'ibihugu by'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi n'ibiriko biratera imbere yabaye mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gisagara ca Hamburg mu gihugu c'Ubudagi perezida w'ubufaransa emmanuel macron yadomye urutoki ku miryango ibyara abana bari hagati y'indwi n'umunani mu karere ka afurika ko ari ikibazo gikomeye cyane ku bijyanye n'iterambere muri ako karere ibyatangajwe na perezida macron ntibyashimishije abanyafurika batari bake babonye kudatera imbere kw'akarere ka afurika bidashobora gusigurwa no kubyara abana benshi muri ako karere byonyine kudatera imbere kw'akarere ka afurika byoba ari byo bitera haba igwirirana rikomeye ry'abantu muri ako karere canke igwirirana ry'abantu ryoba ari iryo rituma akarere ka afurika kadatera imbere ico kibazo coba cifashe gute mu karere k'ibiyaga binini nivyo tuganira ko mu kiganiro cacu muri sanga twatumiye baltazar niyonzima umuvugizi mu bushikiranganji bujejwe iterambere ry'amakomine mu burundi na zenoni cayinze umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bijanye na politiki ubutunzi n'iterambere uh, batumire uh, bacu ndabaramukije
amahoro neza fideli
nashaka ntangurire amahoro neza fideli amahoro nashaka ntangurire ku mushinga ntahe zeno nicaye nzi icyo kibazo mukibona gute ku igurirana ry'abantu n'iterambere
icyo kibazo ni ikibazo kigoye gifatiye kure gifise imizi ya kure kandi ntigifise inyishu imwe gusa ni ukuraba inyishu twotorera icyo kibazo cyo kugwirana kw'abantu icyo yobyara yofasha iyo nyishu twotora yofasha guteza imbere uburundi na afurika mbega ibihugu bya afurika bizahajwe n'ubukene kubera abana benshi kubera havuka abana benshi muri afurika mbega uburundi ubu ari ubwa nyuma ku isi mu iterambere ni ukubera abana b'abarundi bavuka ari benshi ni ukubera ababyeyi abakenyezi bibaruka abana benshi aho rero ikibazo naho kiri jewe ndabye ikibazo ni uko tukibona kubyara abana benshi yego niko ni ikibazo kandi icyo kibazo gifatiye ku ndero icyo kibazo gifatiye ku buryo ababyeyi bafise icyo kibazo gifatiye ku buryo igihugu gitekanijwe uko icyo gituma uburundi ari ubwa nyuma mu iterambere byoba biva ku bana benshi b'abarundi bavuka mbega nta bihugu byo muri afurika bitera imbere kurusha uburundi kandi bifise igwirirana ringana n'iry'uburundi njyewe naho mpagaze nicyo kibazo cyanjye nicyo ngerageza kwishyura gira amahoro murakoze namwe mushinga ntahe baltazar niyo nzima ikibazo nk'icyo mukibona gute kigurirana ry'abantu hamwe n'ibyerekeye iterambere ryoba ku akarere ka afurika koba kadatera imbere kubera igurirana rikomeye ry'abantu canke n'igurirana rikomeye ry'abantu ryoba rituma akarere ka afurika kadatera imbere ku bwanyu
murakoze cyane ku bwacu twebwe tubona ibijyanye n'igurirana ry'abantu hamwe n'iterambere icyo dushobora kubivuga ko kuri ubu mugabane wa afurika ahaniniya burya igwirirana siryo ritera hataba iterambere ahubwo ni intunganyo ingene ibijyanye no gutunganya iterambere mu bihugu bikorwa aho niho hari ikibazo nayo igwirirana umwana ashaka muzorabe hariho n'ibindi bihugu usanga aho ahubwo ubwinshi bw'abantu aribwo bushobora gutuma ahubwo n'ibyo bihugu bishobora gishobora kuba kimwe mu bituma ibihugu bitera imbere rero ikibazo nyamukuru twibaza yuko aho kiri ni mbega ibijyanye n'iterambere mu bihugu bitekanijwe gute hanyuma ibyo byigwirana n'ibyo nabyo birafise icyo bishobora guhindura ku neza cyangwa ku nabi icyo bita influence positive negative nibyo ibyo mugabo byose bivana n'ingene ibihugu biba bitunganije murakoze umushinga ntaheze none icayinzi mwaragize ubushakashatsi ku byerekeye icyo kibazo mukorera ishyirahamwe pnud n'ikihe mwashitse ko mwabonye cokogwa
yemwe jewe ndiyumvira ko nahuje n'uwo mushinga ntahe turiko turaganira muri iyi radiyo ikibazo c'umuvuduko w'urwaruka mu burundi niko ni kirekire niko ni ikibazo gikomeye ariko bikava ukuntu abo bana aho bavukira mbega bavukira mu gihugu gitunganijwe neza mbega bavukira mu miryango ifise intumbero mbega bazoronka aho biga mbega bazoronka aho bavurwa mbega bazoronka icyo bakora bahejeje amashuri maze iki igihugu gishobora kwishura ibyo bibazo by'ejo nzoronka indero nzoronka ahomba nzoronka icyo nkora nzoronka umwimbu nkura mu byo nkora nitunganye ntanga umusaruro mpabana banjye cyangwa yewe mvukiye mu gihugu kidatunganijwe neza naho niho hari ikibazo njyewe nishyuye muri icyo kigwa nagize navuze nti umwana avutse arashobora kubitunga cyangwa akaba ikibazo mu gihe ababyeyi ari ba ntaho ndi ntaho ndaye bagashikira abo bana bagashikira ahantu hatari hadatunganijwe mu gihugu mu kibano mu ntara uwo mwana aba umwe baba babiri baba batatu bazoba bakene nk'uko uburundi buri ubu ubu hari ibihugu niho nahereye kandi narabivuze icyo gihe hari ibihugu bifise umuvuduko w'abana bongerekana mu bihugu byabo nk'uyu w'i Burundi ariko batera imbere inshuro hafi zibiri cyangwa zitatu ugereranije n'uburundi abo bagatera imbere uburundi bugatera inyuma ntibiva rero kuri uwo muvuduko w'abantu baba mu burundi bavuka mu burundi biva ku muvuduko w'ubukene buterwa n'ibindi bibazo bihagaze ku ntwaro y'igihugu murakoze reka tu icyo kintu bakirabe bakiba bagitororokanye ibyo rero makro yavuze ha ngira ngo nabo nyine araraba umuvuduko wo kugurirana muri afurika si wo ari ikibazo Umuvu- u- umuvuduko yo- yoba inyishu mu gihe abategetsi bo muri afurika bo kwikubita agasi bakikosora bagatunganya itunga ry'igihugu ry'ibihugu byabo itunga rya afurika bakaritunganya neza bakarikoresha neza Eh.
itunga eh, ubushobozi uburyo ibikoresho biri muri afurika ariko intwaro ziri muri afurika naho boreka kubyara ababyeyi bati turaretse kubyara abo babyeyi bo kwicwa n'inzara n'ubundi kuko ibihugu byo muri reka afurika tubandanye Eh, eh, tuje ku mirongo ya telefone dufise christophe christophe uratumva
ego cyane ndaba- ndabateze yombi Eh, u- watubwira irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo canke intererano Nitwa Ni- nitwa niyongeko christophe nkaba ndi mu ntara ya rumonge ku muso- ku musozi bita mugara zone gatete mufise ikibazo canke intererano
Ah, nagomba guterera kimwe eh, nagomba kuvuga cyane cyane igwirirana irigwirirana duhaye tuvuga nitureke kuvuga ngo intwaro kuko intwaro irashobora kuba ifise eh, eh, vision nziza ku benegihugu ariko ugasanga abenegihugu muri mu bari opposition ugasanga niyo iteye ikibazo kuko nibaza ko intu- i- ikibazo kiri mu burundi ntabwo ari intwaro In- opposition y'intwaro niyo nicyo kibazo kuko ibi byose byavuye kuri opposition mwobisigura neza hanyuma rero igwira igwirirana ry'abantu naryo ri- riza naryo ri- ritera isibe kubera iki mu gihe abantu bamaze kwiga ari benshi ni ukuvuga ubuzima buba buke bumaze kuba buke ni ukuvuga abenegihugu abo bize ba- bamwe babura ibyo bakora rero ugaca usanga cya gihugu eh, i- ntikironse ukuntu gishobora kugira ntego ku gufasha abo abo a- abo bahejije amashuri rero igituma mvuga nti iki impande avuga cy'uko opposition nayo ari ikibazo cyaje gisongera isiye kuko opposition niyo yatumye
Eh, ntakiri ku murongo wa telefone eh, dufise kandi leon leon uratwumva leon uratwumva
cyane muranyumva namwe Eh, eh, ufise watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Eh, je nitwa leo kargo niyo ndabahamagaye ndi mu ntara y'amakamba muri komine ya kayogoro niho ndabahamagaye nakuze ufise ikibazo canke icyiyumviro uterera
ego ntangure nshimire kwa kino kiganiro nongere nshimire n'uwo mutumire mwatumiye ni ukuri ari ijambo ri- rikomeye avuze na jewe nciye numva nezerewe cyane aravuze yuko naho mu burundi twogira ngira ngo icyo nokwita ubusa bw'abantu bavuka ku munsi tutazokwigera tubona yuko hari iterambere twe dushize ko kuko byose biva mu mikorere canke u- ukuntu amaleta yacu agenda yitwara ico kintu je ndakimushigikiye cyane hanyuma nkasanga uwo kebura cyane uwo christophe yarahejeje kuvuga avuga yuko opozisiyo yoba ifisemo uruhara opozisiyo nta ruhara na rutoya ifise n'ibi bintu by'ubushomeri kuko opozisiyo nta butegetsi bifise ubwo wowe ufise ubutegetsi bafise prendre warafise ico nokwita ikintu icyo ari cyo cyose wokora kugira ngo ubushomeri buhe- buhere ariko icyo mbona niba ubuze ngo umafemerera ugwaruka twe twakwiye kubona tugasaba leta yuko mu burundi tutari dukwiye kugira iki kibazo cy'ubushomeri nawe twagomba tukiga turi ijyo n'injojo ubuzi burahari ikintu kici ki- cishe ngaha mu burundi ni iki akamwana wa mama nkunzi imigambwe n'ibindi ntibakiraba ko umuntu ashoboye iki n'iki n'iki mbe ni kubera iki muri leta ubu ubu mu gutanga akazi batagomba gushyiraho ijya sisiteme y'uko ubasi twatuma umuntu akora ikibazo kugira ngo umuntu ashobore gushikira ako kazi mugabo uzosanga bakunda kuvu- ba- baza bavuga ngo ujya ari mu mugambwe ngo aradushyigikiye ngo cyangwa ngo ava mu muryango ubu n'ubu n'ubu tukabona yuko Eh.
ibintu n'ubu turasaba leta yuko ibintu ibanza ikahagarika hakaboneka mu- gutanga akazi bi- bibe mu muco n'ahandi wowe irigurirana ry'abantu ntacyo ryari Urakoze.
ritwaye kuko ni mu bushinwa bakwiriye kuva ah, twovuga kurusha ibindi bihugu ahubwo niho hacaba kugira igihugu gitera imbere urakoze turagushimiye radiyo ijwi rya amerika washington dc tugaruke ku batumire bacu umushinga nawe bataza niyo nzima ku byerekeye ubushyikiranganji bwanyu bujejwe iterambere mu makomine ku rwego rw'amakomine n'ikihe muri ko murakora kugira ngo ibyo bibazo haba ariko barahamagara ariko baravuga bitoregwe inyishu
murakoze cyane iki kibazo kijyanye n'izigwirana ry'abantu ni ikibazo si cy'uno munsi kiramaze igihe muri iyi myaka ya nyuma rero icyo kibazo ni umwitwarariko ukomeye mwana ashaka ku nzego zose z'igihugu hanyuma murabajije muti mbega mu bijyanye n'ubushyikiranganji muvugira ubushyikiranganji bw'iterambere ry'amakomine mbega icyo kibazo mwoba mukibona gute mukora iki kugira ngo iterambere rishyikire koko abenegihugu hariya mu makomine nabamenyesha yuko kimwe mu nyishu zishoboka kugira ngo ibi inye by'intwaro nziza no gutunganya iterambere mu benegihugu bishoboke ni umugambi wa mbere witwa wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu bimwe bita decentralization mu rurimi rw'igifaransa kubashyikiriza ubutegetsi hamwe n'iterambere hariya mu makomine iwabo rero musanzwe muzi yuko hano mu gihugu cyacu uwo mugambi watanguye gushyirwa mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubu unye murumva ko haheze imyaka irenga cumi n'ibiri dutanguye uwo mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu hariya aho tuvuga duti ibi byahora bikorerwa hejuru ku nzego za leta mu bushyikirangange butandukanye ntibigende bikorerwe hariya mu makomine kugira ngo amakomine koko bajya begereye abenegihugu abe aribo babona bati mbega ibintu by'ibanze bikenewe kugira ngo iterambere twifuza koko rishyikire umunyagihugu byo bibihe ni muri iyo ntumbero rero ubu unye nabamenyesha yuko hamaze guterwa intambwe nyinshi kuva icyo gihe cy'ibihumbi bibiri na gatanu nababwiye ni ukuvuga ubu unye amakomine murazi yuko hariho uburyo asanzwe ahabwa na leta hari miliyoni amajana atanu zama zitangwa buri mwaka kuri buri komine kugira ngo itunganye imigambi yayo y'iterambere iyo murumva ko ari intango kandi ni semo nziza cyane hanyuma hariko harajyaho amategeko azoha koko ububasha amakomine bwo kwitunganiriza ibijyanye n'ubuzima bw'abenegihugu mu makomine n'ikomine imwe imwe hanyuma ikindi kintu gikomeye ngaha twavuga hariho umugambi wafashwe kuko inyubako rusange ariko ubu ubu twarashyitse ku kiringo cy'uko tuvuga duti inyubako rusange ziri ko zirakwira nka hose mu gihugu reka turabe yuko ajya amahera ahabwa amakomine kuri buri mwaka yojya mu bijyanye n'ibikorwa bibyaza bibyara amafaranga ni ukuvuga bimwe bita turavuge rateri doroveni activité cyangwa projet generateur de revenu ni muri iyo ntumbero rero turi ko turagerageza yuko amakomine agerageza gusabikanya ariya mafaranga yose ahabwa ava hejuru kugira ngo ayasabikanye abenegihugu nabo tukaba tukabahamagarira kujya mu makoperative ubu hariho murazi ko hariho umugambi w'ibigwati ibyo byose ni utwigoro dukomeye twa leta biciye mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine ariko turakorwa kugira ngo iterambere nyakuri rishyikire abenegihugu aho baherereye murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington tuze ku mushinga ntaheze none nzi akarere ka afurika ni akarere kavugwa ko hafi ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana by'ababa muri ako karere bafite munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu mwari ko muravuga ikibazo cy'igwirirana ry'abantu ko gishobora kuba ingirakamaro mu gihe amaleta y'ibihugu abo bantu barimwo abyifashemo neza akabaronsa ubuzi akabaha uburyo bwo kwiteza imbere ku byerekeye ukubona ko afurika ari akarere karimwo abakiri bato benshi ariko kakaguma ariko karere karangwa n'ubukene kurusha mu bindi bice byo ku isi nikiye mubona cyokorwa mwebwe
ni uko icyokorwa kandi cyihuta kandi kitakozwe ibihugu bya afurika ntaho bizokwigeza n'abanyafurika bazoba bakiriho bazoca batekera bashire akarabirabi ku mutwe bagende kwicarana n'abanyaburaya hariya iburaya n'ibi biriko biraba kandi ntawe uzobakira bazoza bararunguye kubera ubukene bwoshya nabi rimwe rimwe iminsi yose mugagosera none abanyafurika bogira gute kugira ngo abana bavutse baronke indero bavurwe hanyuma iyo ndero ivemo ayo magara meza n'indero nziza ivemwo abakenyezi n'abagabo bikwiye kandi bikwije kandi bakwije afurika ni uko abategetsi bo muri afurika bohindura itunga riri muri afurika ibikoresho biriya muri ubutaka amashyamba amazi umuco uva mu ijuru tukawukoresha twebwe nyine kugira ngo duteze imbere abana bacu abategetsi bo muri afurika ubu ntibariko bararondera iterambere ry'abo barongoye bariko baraha abanyamahanga bariko barabagabira amatongo yose yose meza meza yo muri afurika bariko barabagabira ubutare ubutare bariko barabagabira batijyana cyane ibyo byose hanyuma muze kumenya hariya nayo bamuhaye ayo madorari bamuhaye agaca yajyana i buraya ntanayagumiza iwabo mu gihugu cyiwe akayajyana akayatahiriza mu bindi bihugu byamaze gutera imbere abategetsi b'abanyafurika bagateza imbere abamaze gutera imbere nabo rero babonye uwo muntu ariko arabateza imbere kandi ari mukene igihugu cyiwe ari gikene gikene mbere mu bya nyuma bagaca bagira bati abo bantu bo muri afurika nibo beza reka tubashigikire bagashyigikira abantu abategetsi bo muri afurika bariko baronona intumbero nziza y'umutegetsi umutegetsi si uwitegekera umutegetsi ni utegekera neza y'igihugu reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufite gilbert gilbert uratumva gilbert uratwumva
ariko ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nihora imbere gilbert nkaba ndi mu rutana ufite ikibazo cyangwa intererano
intererano ashaka kuvuga kuri abo batumireho baravuga yuko igurana ry'abantu riva ku bantu batwara igihugu ntabwo ari byo na gatoya naho bafata ingingo bakaza barabyara umwana umwe umwe abana baguma baba benshi kubera isi yo ntiyaguka nashaka no kuri ku gice nk'ibuye ntibasuye gukoresha iyo mvugo bariko bararenganya abantu batwara igihugu murakoze
murakoze tugaruke ku batumire bacu umushinga nawe bataza niyo nzima abavuga ko habaye iterambere mu butunzi bituma no kubyara ku rugero bishoboka ku bijyanye n'uburundi ubona gute ku byerekeye kubyara ku rugero wibaza ko ari ibintu bishobora gufasha muri iyo nzira yo guteza imbere igihugu
sinzi ko mwasubiramwo ikibazo sinacumbise neza hari abavuga ko mu gihe ibihugu biteye imbere bica byibonekeza ko n'urugero rwo kubyara rugabanuka ku bijyanye n'igihugu cyacu cy'u Burundi politike ya leta yo kubyara ku rugero mubona yofasha muri iyo ntumbero yo gufasha mu iterambere
nibaza yuko ku bijyanye no kubyara ku rugero mu hano mu gihugu cyacu kuri icyo kibazo cyanyu muti mbega kubyara ku iterambere ry'ubutunzi rituma habaho kubyara ku rugero nibaza yuko byose ibyo bivana n'ibintu byinshi bitandukanye bivana n'ibintu byinshi bitandukanye kandi nagomba nsubire mvuge ku bijyanye n'iki inye turiko turavuga cy'iterambere ry'ubutunzi hano mu gihugu iwacu nibaza yuko twebwe turi ku ntambwe ishimishije ugiye kuraba mu bindi bihugu byo mu karere ugiye kuraba wanashaka no ku rwego rwa afurika nibaza yuko kuvuga ngo itunganwa ry'ibijyanye n'iterambere ngo yuko byaba bitameze neza hano nibaza yuko ko bari kwihenda cyane kuko n'amakungu aramaze kubona intambwe dushyitse ko muri icyo gisata ariko ndababwira cyo kwegeza ubutegetsi abenegihugu n'iterambere kuko biramaze kugaragara n'amahoro abera hano mu gisagara cya bujumbura ahuza ibihugu byo muri afurika usanga bavuga bati urundi ni igihugu cy'akarorero ku bijyanye n'ingene turi ko turatunganya uyu mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu aho tugira duti ikomine iyo ariyo yose ubu unye mbere mwarumvise ko hariho n'umugambi kugira ngo itunga rusange risabikanywe n'abenegihugu ku rugero rushimishije hariho n'umugambi wo gusubira kuduza kandi amafaranga yahora ahebwa ahabwa amakomine mwarigeze kubyumva nyine icyubahiro umukuru w'igihugu ariko arabivuga ibyo byose byerekana yuko twebwe dufise intambwe ikomeye tumaze gushika ko ugereranije n'ibindi bihugu bya hano muri kano karere nayo kuri ibyo muvuga muti ibijyanye no kubyara ku rugero ibyo nabivuze sino bigaruka ko bivana n'ibintu byinshi bitandukanye kumbure byosaba ibindi byigwa nk'ibyo numva byoba byarakozwe na zeno
murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc aho turi ko tuvuga mu kiganiro muri isanga ku isano hagati y'igurirana ry'abantu ni ubukene no kudatera imbere akaba ababona ko abantu bashobora kugwira ari benshi mugabo mu gihe uburyo buhari ko atari ikibazo kiboneka tugaruke ku mutumire wacu zeno ni cayenzi ubu abanyagihugu muri afurika bamaze kugera ku muri yaridi ni miliyoni amajana abiri bakaba bavuga ko bashobora kwiyongera inshuro zibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu bibandanije gutyo mu gihe uburyo butiyongera n'aho amasoko amatungo kama ari menshi yamara abanyagihugu muri afurika batabikuramwo inyungu kubera kumbure amaleta adatunganya neza ibyerekeye ubutunzi n'iterambere bagiye bariyongera abanyagihugu ntibizoshika ahantu babura ikibatunga bigatera n'ibibazo kurusha
by'ukuri bizotera ikibazo kandi ikibazo kizokomerera imiryango yo muri afurika kizokomerera abategetsi bo muri afurika kizokomerera n'abategetsi bose bo ku isi kuko ubu isi yose yariyunze n'imwe ubu umuntu azobiraba hasi hejuru ati no gupfa ndapfuye reka nze gupfuma mpfa ngwe mu gahinga ariko ngerageze gushikira igihugu kinaka mbona ko nshobora kuronka akarusho na gatoya nibyo biriko biraba umuntu yiroha mu itanganika atazi koga ati no gupfa nari mpfuye erega uwo muntu ntabarira musema ariko aba ariko arakora ikintu gikomeye cyibutsa ko iyo avuye ari mu gaheza ni mu gaheza kuri we iyo aroye agira ati honapfuma kandi naho nyine hari amahwa maze rero icyo mbona ni uko afurika iriko irurura ingenisi itunganijwe nizo bifise abantu benshi ejo ibihugu by'i buraya ntibikibyara nabo bari mu zindi ngorane zindi rero zicuritse iwabo baratunze abatunzi nibo batabyara abatunzi baratunze abana babo akaba amadolari ibyo ni indwara nayo yateye mu bihugu by'i buraya ni nacyo gituma abanyafurika iyo baba bafise abarongozi hari umuntu yavuze ati reka kuvuga iby'abarongozi eee niho hari ikibazo nyine niho hari ikibazo gikomeye afurika ifise byose ifise abantu ifise abanyabwenge ifise isi ifise byose ariko icyo icyo ibyo bihugu mirongo itanu na bitatu niho harimwo ibikene bya nyuma uburundi burimwo kubona uburundi tunga dufise kubona uburundi ibintu dufise itanganika ifi byose ukubona aribwo bwa nyuma ku isi hariho ikibazo kidaturuka ku bana benshi bavuka murarabira naho uwo muntu yanyiyamye ati murarabiraho kuko ukubona turi abanyuma si ukubera abana bavuka gira amahoro murakoze Eh, ku mirongo ya telefone kandi jean claude aduteye akamo jean claude uratwumva
yego ndabumva cyane mwotubwira irindi zina naho muhamagaye muri
Eh, nitwa girukucyaka jean claude nkaba ndi ngodi Eh, mufise ikibazo canke iciyumviro
Eh, je mfise icyumviro
Eh, mugishikirize
nkama ndiko ndagerageza kunganira umu- uwo mutumire
turabumva
Eh, je kabisa ku ki- ku co mbona cerekeranye nu- n'ubukene canke kerekana n'igwirirana ry'abantu Eh, sinovuga cyane cyane yuko ari igwirirana ry'abantu riba rituma igihugu kidatera imbere canke ngo mu mugabane wa afurika ureke gutera imbere ahubwo mbona biva ku ku- ku- ku kuntu ubutegetsi cyane cyane mu bihugu bimwe bimwe butitaho ibintu byo gushaka guteza imbere urwaruka kuko uri kuraraba mu bihugu byinshi byo muri afurika ubu urwaruka rwinshi turi mu bushomeri urwaruka rwinshi ntacyo rufise rukora urwaruka rwinshi nta migambi baruteguriye y'iterambere ntiwoca uvuga rero ngo ni igwirirana ry'abantu kuko si muri afurika gusa abantu bavuka no mu- no ku- no ku migabane y'uburayi abantu baravuka numva rero nta woca avuga ngo ngo ni kubera ari igwirirana ry'abantu oya ahubwo ni ni ni ni je novuga ko ari politike mbi yo kudategurira akazoza abana murakoze radio ijwi rya amerika mu kiganiro muri sanga um, namwe murakoze eh, umutumire wacu bataza niyo nzima um, ku vyerekeye uburundi raporo y'ishirahamwe eh, pnud yasohotse mu mwaka uheze yavuze ko buri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi umuntu afashe nko ku vyerekeye amafaranga abanyagihugu baronka ku mwaka abana baja mu mashure abashobora kuronka uburyo bwo kwivuza Ah, ico gihe leta y'u Burundi yavuze- yafatiye kuri iyo raporo iravuga ko izogerageza gushiraho imigambi guf- yo gushira mu ngiro ivyavuzwe muri iyo raporo mu gufashanya n'abantu bose bajejwe n'ivyerekeye iterambere Ah, ku biberekeye ku rwego rw'amakomine ha- hari ico mumaze kugira muri iyo ntumbero
Eh, murantunga byari byacitse sizi ko munsubiriramwo n'urya yariko aravuga nta bintu numvise Eh, nariko ndavuga eh, mu cegeranyo cashikirijwe n'ishirahamwe PNUD mu mwaka uheze eh, ku vyerekeye iterambere ry'abanyagihugu ryavuze ko Burundi buri mu bihugu bitatu vya mbere bikenye ku isi Eh, umuntu afashe nku- amafaranga abanyagihugu baronka ku mwaka afashe abana bashobora kuja mu mashure eh, hamwe n'ivyerekeye gushobora nko kwivuza Ah, ico gihe leta y'u Burundi ifatiye kuri iyo raporo yaravuze ko izogerageza eh, ifatanije n'abantu bose bafasha ah, kugerageza gushira mu bikorwa ivyatangajwe muri iyo raporo no kugerageza gukorana n'abantu bose bajejwe n'ivyerekeye iterambere ku bijanye namwe ku rwego rw'amakomine hari ikintu kirakorwa muri iyo nzira eh, mubona gifadika
egome bisa na bimwe nari mpejeje kuvuga burya ugiye kuraba ingorane zagiye ziraba um, muri kino gihugu cacu kuva mu myaka ya kera ntawe bisubiramo ngira ngo uwo ari we wese arabizi ivyo byose ni bimwe mu bintu usanga bituma uh, itunganywa ry'iterambere eh, rigenda rirahungabana kuko nk'iyo habaye nk'abijya by'intambara iyo habaye imvururu za politike cyangwa ibindi ivyo ni bimwe mu bintu bituma eh, ibihugu turetse n'igihugu cy'u Burundi gusa ivyo biri ku bihugu byose ni bimwe mu bihungabanya eh, ingene itunganywa ry'ibijanye n'iterambere ry'abanyagihugu eh, bitegereza kugenda rero naribabwiye ni kurya nari nababwiye tuti mu Burundi burya murajya amasezerano y'Arusha baravuze bati mbega kuki Burundi bwama buri muri ibi bibazo eh, bi- bidahera batabasanga nuko nta terambere riri mu bene gihugu bama bariko bariruka ankuye ariko aravuga ibijanye n'ugwaruka bama bariko bariruka mu bintazi kubera badafise ico bariko barakora baca bavuga bati hajya mu masezerano y'Arusha birimo bati ubu rero amareta azogenda arakurikirana azosha azokwama akurikiriza iyi iyi ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu ni bimwe bijyanye na decentralisation uh, nariko ndababwira ivyo navyo mukaba muzi yuko twabitanguye kuva mu mwaka eh, w'ibihumbi bibiri na gatanu ijana nabibabwiye rero namye mvuga kenshi ibijyanye n'ivyegeranyo bitangwa ego n'ivyo hari aho rimwe rimwe usanga bifise eh, bakorera ku bintu bigaragara ariko kandi hari n'aho ushobora gusanga ivyegeranyo bimwe bimwe bidafatira bataronse ibikwiye kugira ngo bavuge by'ukuri bati igihugu kanaka cyangwa kanaka kigeze ngahanye kandi murazi yuko ibyo biterwa n'ibintu bitandukanye tutokwiwe turavugira ngaha rero nababwiye yuko twebwe mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine hariho imigambi myinshi imaze gutunganywa hari n'iyindi iri kirategurwa hari ibijyanye no guha no gufata mu mugongo imigwi y'abantu usanga baribagiwe nk'ugwaruka abakenyezi mu kubashyira hamwe mu bijyanye n'amashyirahamwe hanyuma kandi no kurondera uburyo bw'ingene boronka ingurane ibyo byose n'ibikorwa mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine hari ikigega kigejwe kuraba abenegihugu ingene cyobasahiriza mu bijyanye n'imigambi yabo baba bariko barategura no kubahimiriza bakajya hamwe mu makoperative ibyo byose ni ibintu rero bimwe twame tuvuga duti iyo abantu abantu bagwiriye si ukuvuga ngo cyategereza kuba ari ikibazo ahubwo ikibazo mbega niba ari benshi badafite icyo bakora aho niho haba hari ingorane nayo handi dushoboye kuvuga duti reka turabe iyi ngene aba bantu twoshobora kubankadara kubaronderera ibyo bakora kubakaririza ubwenge kubaba hafi kubereka ibindi bihugu ingene byateye imbere ingene byagenze ibyo nta na kimwe bishobora gutwara mu bijyanye n'iterambere rero murumva yuko intambwe twebwe tugeze ko ishimishije muhora mwumva ubu hariho ni umushikiranganji ntabwo mvugira ubushikiranganji bw'ugwaruka ingino n'imico kama mwarumvise yuko hariho ikigega kizo umengo kiza kiriho mbere kigiye gukora mu minsi kugira ngo kize kiratanga ingurane na cyane cyane kuri aba bakiri bato kugwaruka ibyo byose ni ibintu biriko birakorwa muri iyo ntumbero yo gukosora hari ahantu hagiye haraba ingorane mu itunganywa ry'ibijyanye n'iterambere ry'abenegihugu muri ya myaka nanjye ndababwira wasangaho iby'intwaro byagenda birahungabana rero twebwe mu nshingano y'iterambere ry'amakomine iyo migambi turiko turayikora kandi n'ubu turi ku kivi tukaba twokwizeza mbere twongera dutera n'akamo abanyagihugu bariko baratwumva bamenye yuko ubu unye ubwo uko bari babayeho mu minsi iheze mu myaka iheze ubu bigenda birahinduka nicyo gituma bama babona turiko turabashwara iyi minsi yose tubahimiriza yuko bajya hamwe bagakorera hamwe hanyuma kandi uburyo burahari hariho amabanki amwe atanga ingurane nto nto babahe ingurane bakore biteze imbere mu migambi itandukanye y'iterambere murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise aimable aimable watwumva
ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa nitwese aimable nkabandi i bujumbura aho bita mu kajaga kuri antene muga nk'abakomoka mu ntara muramvya muri komine mbuye aho bita mu mugerera mufise ikibazo canke iciyumviro
okay nagira nishikira iciyumviro canje eh
ibigana ry'abantu riko riravugwa muri muri afurika akwiye kuba politike yo kuyigabanya hakaba ibikorwa byinshi bagamiriza abanyagihugu bakabigisha bakunda mu byara ku buntu kuko hatari bwo gwaruka iki gihe tubise ingorane nta buzi nta ki ibibazo byinshi biriko biratera afurika ku kintu cerekeye ibintu vyo kuvyara abana benshi imiryango tagifise abantu barenga cumi batanu batandatu umunani rero usanga ari ingorane bigoye kubasumira bigaca bigora iki kandi uwo muntu amaheza umutumira ikibazo none ugwaruka twava bamaze amashuri iki gihe kari benshi iki nihe politike bariko barakora yotuma we demiri venti canke ikindi gihe bagabanya ubushomeri buri mu gihugu kugira ngo bose baronke ubushomeri buganuke mu gihugu murakoze reka bishyure mwishyure umushingantahe bataza niyo nzima
yego ndamushimiye cyane aimable ngira ngo yari yankurikiranye mu mwanya izina ariko ndavuga ku bijyanye n'imigambi itari mike iri iriyumvirwa ku bijyanye n'urwaruka wanashaka turetse no mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine gusa kuko ibijyanye n'iterambere burya bikorwa n'inzego za leta zitandukanye rero agize ati abize amashuri mbega muba muri ko murabategurira iki muri kazoza nibyo nariko ndavuga mu mwanya hariho ibiyinye byo kubahimiriza ubu unye si kuvuga ngo uhejeje iryo shure ngo uca ujya kurindira kumwe kwa kera nabibuze ubu bintu byarahindutse ngo leta izompa akazi ahubwo burya bumenyi ukura ku ntebe y'ishure nibwo buguha ingene ushobora ushobora gupanga ibikurikira mu buzima bw'iwawe nicyo gituma muri icyo gihe naho leta iba ihari kugira ngo yorohereze uwo wese afise ikintu ashobora gukora ni no muri iyo ntumbero rero ariko ndavuga nk'ubwo rwaruka rwahejeje amashuri bijya by'amarigara ngira ngo ubu tubanze kubona yuko biriko birahava bariko baraca ugwevu nabo nyene ubu natwe ico turiko turakora turiko turagira duti reka turabe nyene two baja inyuma tuba tubereke ingene bashobora kwiteza imbere tunaborohereze ni ivyo nariko ndavuga yuko bagiye hamwe ubu hariho n'ibigega turafite n'ikigega mu bushikiranganji gitanga gitanga ingwate muri ajya amashirahamwe mato mato yegereye abanyagihugu kugira abahingurane ivyo vyose ni ibintu bimwe bimwe mu biko birakorwa kugira ngo urwaruka rubashe gutera imbere baronke ubuzima batarinze kuzenze cyangwa batarinze kuvuga ngo ni mpaka baje gukora muri leta kuko nta kazi leta ishobora kuronka ihereza abo bantu bose bavuga ngo baba bahejeje amashuri
dufise kandi joseph ku murongo wa telefone joseph uratwumva
ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbeye n'ikibazo canke intererano
mbahamagaye ndi mu rwanda nkaba nitwa bigirimana ehe joseph
mufise akabazo ca intererano
mfite akabazo n'intererano yego
nkurikije ibyo umusaza zenoni kenzi yavugaga ku bijyanye n'igwirirana ry'abantu ku isi cyane cyane hano muri afurika
turabumva
ahanini wa mugani usanga biba byaturuka nko ku ntwaro mbi urabona abantu iyo bahunga bakajya hanze y'ibihugu bagahungira mu bindi bihugu bakajya mu nkambi usanga urubyiruko ruba ruhari rubura icyo rukora rukitwara uko rushaka ntawe urukontorora bigatuma rwishora mu bintu by'uburaya kubera ko baba babuze icyo bafata ubuzima mbese baba babayeho bukaba ari bubi
murakoze turabashimiye
noneho akabazo yego
nashaka kumwibariza ese babona ibintu bijyanye n'ubushomeri mu rubyiruko cyane cyane nk'abarangije kwiga atari byo byatuma haboneka ubwiyongere ubwiyongere mu bijyanye no kubyara imbyaro zidateganyijwe ikindi nanone nko ku bijyanye no kuba abana b'iki gihe basigaye babaho ku buryo bishakiye batagira gikontorora bikaba bivugwa ko mbese kwa kundi uba umwana ugiye kumuhana bitewe n'imyitwarire ye bivuga ko ari uguhohotera uburenganzira bw'umwana byo ntibyaba bigira ingaruka mu bijyanye n'ibyo byo kugurirana ry'abantu
murakoze reka umushinganazi none icenzi abishyure umwishyure kuri ibyo bibazo
ndamukengurukiye rwose yabyumvise yanyumvise n'intumbero yanjye agize ati mbega ibi by'abana birera babuze kirera biturutse abakicura nk'imbene zo mu ki ati ibi i bizotugeza he ibyo bizotugeza kure kandi ibyo nibyo biriko biragera kure n'ibihugu byitwa ko byateye imbere imbere yacu ubu umwana ariragira akicura ngo n'agateka kiwe mama kiwe icya kabiri avuze kandi cyo agira ati yaba umwana yakura akiga akomeye hanyuma akaronga icyo akora ati byogize ingaruka nziza kuko abo abo bana bize bakabona ubuzima icyo ari cyo nibo bazogabanya urubyaro rwabo bakarugereranya n'uburyo bafise bwo kurera abo bana ni murabe ari mu rwanda ari mu burundi abize ntibarenza abana bane hari n'abatabashikana ibyo rero bikava kuko umugore n'umugabo babiraba bati yewe narabonye ingene byagoye kwiga yewe ndabona ingene biriko biragenda mu buzima bwanjye mu buzima bw'abana banjye be ejo ntibazoronka icyo barya reka rero ngabanye tugabanye imbyaro Abac- abaciye ubwenge abafise uburyo nibo bagabanya imbyaro si abakene si barya bababyarira ku ibarabara aho bageze barya bazobandanya bakora ayo makosa ariko yaba benshi bariko bariga abize bakaronka akazi ntibiva kuri bo benshi biva ku mite- ingene leta ngena abategetsi barongoye ibihugu byabo itunga ry'igihugu rigakoreshwa ku neza y'igihugu ukoresheje itunga ry'igihugu ukariko- u- u- ukarisahura ukaritahiriza mu mahanga ntiwigere wiyumvira ko abo bana bavutse ari umwe ari babiri bazovamwo ikintu nibyo biriko biraba mu bihugu byinshi bya afurika hariho bimwe bimwe biriko birogorora kubera ko bihana bakihaniza ubusuma bukabije bugiye gukorera isanganya afurika nzima Eh, urakoze Eh, tubandanye iki kiganiro cacu eh, ngaruke ku eh, mutumire wacu bataza niyo nzima Eh, muravye ibihugu eh, biri mu nzira y'amajambere nk'ibihugu cane cane vyo muri afurika turiko turavuga ku vyerekeye iryo gwirirana ry'abantu usanga nk'abakiri bato baba hagati mu bice vyo hagati mu gihugu eh, kubera baba badafise ubuzi bataronka ukugende biteza imbere baca bahurumbira kuja mu bisagara nikihe muriko murakora kugwe- ku vyerekeye urwego rw'amakomine kugira mugumize abo bakiri bato n'abafise umutima wo guhurumbira mu bisagara ko ni ikibazo gikomeye muri afurika Mm, mu- mm, murakoze cyane nababwiye yuko byose burya bifise umuzi muri kwa kwegereza ubutegetsi abenegihugu n'iterambere kuko bahurumbira burya bahurumbira ibisagara kuko niyo babona bashobora kuronka ubuzi niyo babona amahirwe yabo bashobora kuvuga bati reka tugende dutarataza rero iyo hakozwe i- iyo intwaro ihari iriko irakorera kuri uwo mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu bisobanura ko bya bindi byose byahora bikorerwa um, hejuru bica birungikwa mu makomine bigakorwa n'amakomine hariya nyene ni ukuvuga ubuzi muri ico gihe buba buriko buratangwa na komine ni ukuvuga imisaruro itandukanye ibiri kwirakorerwa hariya nyene mu makomine ni ukuvuga ko rwaruka rero ntibazoba bagikeneye kwirirwa baraza bahurumbira ibisagara kubera hari iwabo bazoba bitunze kuko mu gisagara ntaco baba bagiye kuronderayo ni ukuvuga rero ico ni ikintu gikomeye kiriko kirakorwa nababwiye leta y'u Burundi yatanguye kuva eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kandi kiriko kiratanga eh, ico twovuga imbuto nziza ku bijanye n'uko eh, urwaruka rworeka kuza rurahurumbira ibisagara ahubwo boteza imbere hari iwabo naho kuko igisagara kigirwa burya n'abantu nabo bakubaka hari iwabo naho nyine hakaba igisagara kandi turashima intambwe eh, tubona eh, ziriko zirigaragaza ahantu hatari hake nawe nababwiye yuko turiko eh, hari n'uwundi mugambi mm, watanguye nawe nyine eh, mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi w'ibigwati uwo mugambi w'ibigwati nawe nyine ni wa ni ukuvuga duti reka tubakure abenegihugu hariya ba- eh, usanga eh, bashwiragiriye mu misozi tubashyire hamwe hanyuma bashobore gu- gukora ibikorwa by'iterambere bari hamwe kandi byorohe no kubashikiriza ibyangombwa nk'amashuri amazi amavuriro ibibuga amasoko eh, n'ibindi nk'ibyo rero ibyo ni ibintu eh, imigambi mikuru mikuru ya leta eh, iriko irakora icishije mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine eh, bishobora gutuma urwaruka badasubira guhurumbira ibisagara nk'izi za bujumbura gitega canke ngozi n'ahandi ngaha
umuntu eh, eh, reka mbere yuko tubandanya tugaruke eh, ku mirongo ya telefone edward ambona aduteye akamo edward uratwumva edward uratwumva yego ndabumva eh, watubwira irindi zina naho hamagaye uri
nitwa nduware ruware mpamagaye ndi mucankuzo ku mutumba wa bumba eh, mufise ikibazo canke iciyumviro muterera
ubwaje nagomba mvuge ku ntererano ku bijanye n'ico kibazo usanzwe mwabajije kurane naciye ku rubuga ndabibona ni ukuvuga je uko ndabibona kandi niko bisanzwe biri n'uko bamwumva benshi batagom- batagomba kuvyemeranya ni ukuvuga mu gihe abantu twe- abategetsi twe dufise ubu bashikira ku butegetsi baciye mu bintu by'impari bakarinda gufashwa n'amakungu kugira ngo bashikire ubutegetsi ni ukuvuga bageze ku butegetsi aho gufasha abanyagihugu babanza kuriha uburyo bwose bakoresheje kugira ngo ashire ku bwo butegetsi twumfazanye twose tworose baba bariko barariha amadeni none ivyo vyo gutera imbere wumva bizoshoboka gute kandi ah, mu butunzi bwose twari dufite ngaha nyamba ari inzahabu nyamba ari minuze yarama minere ibiki n'ibiki byose biba biriko birajanwa hanze kugira ngo basubizeho ku muntu ku ku nkunga bahawe rero ahubwo ikintu cyiza cyane kibereye iyaba byakunda hakabonekana nk'abantu bitaho ibikorwa aho kubona yuko umuntu atarose ubutegetsi ataronka iterambere ngira ngo ngaho o- umuntu yogeze twoteye imbere twese muri afurika muga naho ntibyokunda kubera yuko ugira ngo uracakora utangure gukora uteza imbere abanyagihugu utwara ngira ngo mwarabibonye kwa kadafi abo bantu byo ba- bazungu baba bakubonye baca bacengetera bagashaka kubo uri kuragerageza gufasha bakaba aribo baca bakuvurunga bakuvurunga ukasanga rero ibyo bari gukora ngo uteze imbere abanyagihugu ugiye kubisesa kubisesa ubijana hanze cyangwa bakabisambura yagaruka ngo agiye gutwara n'ubundi kandi asubira kuriha ya madeni hama kusanura ibyasambutse abanyagihugu byuko urakora byose ukora ubumwe utanga amakori gusa ntubona iyo bintu biriko biragenda gusa urumva twere tura- ingona aho ziri twe abanyafurika muri rusange ntitubona yuko ari twe twisambuye ako nk'impene kuko twari dufite ubutunzi ahubwo ntituzi kubukoresha murakoze ikindi nacyo nagira mvuge nicyo kijyanye n'uwo mushikiranganji mwatumiye numvise avuga ngo so umushikiranganji ni umuvugizi mu bushikiranganji bujejwe iterambere ry'amakomine
yego numvise avuga ngo nta buzi buhari ariko umuntu ariko arabiraba ubuzi burahari gusa ahubwo yaba yaba butahari ba- nta n'umwe ahubwo aba akaronka twese tuba twicara twese turi ngaho abaheza bose bakicara none ko wumva wicaranye n'umuntu ukumva akubwiye ati jewe mungu tibambwiye ati intware dosiye yanjye kana- ihanaka ati je niko bambwiye kandi bakabimubwira ari umwe wanacimuka umusumbye n'ubushomeri mu gubo ukabona atwaye dosiye ukumva ati jewe mungu natanguye gukora ino ati akazi ni akarose none ako kazi ko kaba kavuye hehe ahubwo nibavugisha ukuri nyine bavuga bati uwarose niwe yamaroka abandi nabo bavuga ati mwe nimuze nyine muherekeze abandi genda ku ishuri ndavyibuka twara tuvuga ati hariho abantu batumwe segisiyo ati aheza kuyiga cyo sikaronka akazi nawe uga- ugaca utaha muhira kurima murakoze Ah, muhavuga iki umushikiranganji bataza niyo nzima kubishikijwe na edouard
Mm, icyo numvise eh, iki kijyanye n'ubuzi ariko aravuga yuko twoba eh, twabuze yuko ngo atabuzi buhari ahubwo ngira ntiyatahuye neza icyo navuze navuze nti eh, urugwaruka ruriko ruraheza amashure bose ntibovuga ngo reka turidiriye akazi ka leta uhejeje ishuri ugaca ugenda muhira ngo ndarindiriye akazi ka leta nicyo navuze ntibishoboka yuko leta ishobora guha akazi urugwaruka rwose ari naho naciye mbandanya mvuga nti ahubwo icyo turiko turakora twebwe nk'ubushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine eka mbere n'ubundi bushi- ni- ni- n'ubundi bushikiranganji butandukanye bamwe bamwe mu byo bajejwe icyo twebwe turiko turakora ni ukugira duti mbega urugwaruka ruri hamwe rufise ishaka n'umwete wo gukora ibikorwa by'iterambere tworufasha iki twobasahiriza iki ni muri iyo ntumbero rero natwe duca duheza nk'ubushikiranganji eh, tukabafata mu mugongo muri burya buryo eh, nababwiye
murakoze erize aratwakuye nawe erize watubwira irindi zina uhamagaye uri
yego nitwa Elizenge nakuriyo uhamagaye urihe
Eh, kuri uno mwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura Eh, ufise akabazo ca intererano
yego ndafise eh, ikibazo n'intererano ariko eh, reka mbanze mvuge nda- narabye kuri sije y'uno munsi nabonye umenga bijanye n'ukuntu eh, igwirirana ry'abantu eh, rya- ryagwiriye yego jewe ndafise ikibazo ndafise ikibazo ha- hari ibintu twise turi segonderi y'uko ngo consommation iba profes- itegerezwa kuba professionnelle na production ariko mu burundi eh, sinzi yuko ah, ari aba bategetsi twatoye eh, eh, ba- bari mu bushikiranganji butandukanye ntituzi yuko bakora ibyo bize canke eh, bakwegerako Eh, aho na eh, kuri ico ndagomba kuvuga ku kintu kijanye urabona aho i bujumbura aho i bujumbura hari ahantu bita ku kiyaga kuri uno munsi hariko haraduga amazu ageretse hahora harimwa umuceri mbega nimba abarundi twiyumvira eh, tukiyumvira ejo niba tutiyumvira uno munsi gusa eh, gutora nk'ahantu harimwo umuceri no ku kuntu igwirirana ry'abantu ryabaye eh, ryabaye ndanse ukaca uhaduza inzu eh, uba wiyumvira iki kuri abo bantu bagwiriranye kuko bashobora kurya iki Eh, Eh, icyo nda- ndacerekeje kuri uyu muntu ajya aserukira ubushikiranganji bwo- bw'ite- mu bijyanye n'iterambere Eh, barabe yuko icyo kintu kuko igisagara ko kiraguka baca bagurira ahantu hahora harimwa yuko kitazava gitera ingorane muri kazoza Ego.
kabishure- hanyuma ku bijyanye nabyo kuri ibi bintu numvise byajemo ibijyanye n'urwaruka rutagira akazi Eh, munyarutse Ego, twebwe ego ego twese ni ukuri hari abashomeri benshi kandi twese ntidushobora kuronka akazi icyo ni uko nyene leta ntishobora kuronka eh, akazi dukwiza ariko twebwe turashobora kwiteza imbere ingorane dufite ni iki ego eh, turumva yuko hariho miliyoni eh, zishika amajana atanu zihabwa amakomine eh, ikiramwaka kugira zite- eh, ikomine itere imbere ariko ntituzi yuko ayo mahera azahabwa komine ari ayo guteza imbere eh, guteza imbere umusaneri w'iyo komine cyangwa abagizwe eh, inzego z'iyo komine nk'akarorero kuko jewe n'ukuri nta numerereye eh, mu Mu- rugombo murangize umwanya uri kuragenda munyarutse
ego ego twagomba yuko abo bajejwe uyu yaje aserukira ubushikiranganje bwo guteza imbere abakomine yuko bo- nubwo ayo mahera bayatanga yuko bazoza bashika ku itere Baka- baka- ba- bakarunga delegasiyo ijejwe kubaza ayo mahera ico yakoze Reka bishure.
hanyuma n'urwaruka nago ruri ku bikorwa barabe ingene barufata mu mugongo kuko nta kundi rwobaho kuko nta kazi gahari ariko rushobora kwiteza imbere kuri ayo mahera baba Reka- barahaye komine reka murakoze.
abishure mumwishure umushinga nawe bataza
ego arakoze cyane rize reka mpere kuri iki kibazo mbere ahereje ko avuga ati mbega amahera ahabwa amakomine ateza imbere bamusanze cyangwa ajeje guteza imbere abenegihugu nabivuze ngitangura aya mahera ahabwa amakomine eh, ubw'intango twari twemera yuko ashobora kuja mu bijyanye n'inyubako rusange gusa ariko ubu twavuze yuko azohora ajya no mu migambi yo guteza imbere abenegihugu ni ukuvuga kubafashiriza hamwe aho bari aho rero ingene bikorwa komine niyo irafise inama mpanuzajambo yayo iyo niyo ifata ingingo y'ibikorwa aha rero ariko aravuga ngo eh, ko two- twoza turakurikirana ingene ayo mafaranga akoreshwa ibyo turabikora ikigo cyitwa fonike cy'ubushyikiranganji ari naco ayo mahera acamwo
oh ah, turamubuze ku itelefone ishyirwa mu ngiro eh aragarutse mubandanye kugira ngo twari ko turavuga yuko amahera rero ahabwa amakomine amanama mpanuzajambo ah, ariyo afata ingingo y'ingene ayo mahera akoreshwa ayo ma- nama mpanuzajambo nayo aba yatowe n'abo benegihugu nyene bo muri iyo komine urumva ni bwa butegetsi rero bw'abenegihugu ni- abo batoye nibo bariko barashira mu ngiro imigambi y'iterambere baba barabatoreye rero aragenda arabe muri iyo komine avuze iwabo azosa abaze kuko arabifitiye uburenganzira bazomwereka nko kuri uwo mwaka uyu cyangwa uriya icyo ayo mahera agiye arakora ibyonye eh, barabyemerewe ko aba aba batoye eh, babibereka hanyuma yavuze no ku bijyanye mm, aho ba- baba bariko bararima eh, aho bahora barima umuceri hitwa mu kiyange mengo ngo bariko barahubaka amazu ibi eh, ndibaza iki kibazo twavuze iby'iterambere yuko bitaraba ubushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine gusa eh, ni ubushikiranganji butandukanye nk'ibi rero bijyanye n'itunganywa ry'ibisagara ahubakwa aharimwa ibyo nibaza yuko eh, twebwe ku bituraba mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine eh, ubwo rwego tutarushikako eh, ibyo byoca bibarizwa nko mu bushikiranganji bujejwe ibijyanye eh, n'amatongo izo nizo nyinshi ntushobora gutanga mu majambo make murakoze Eh, mu majambo make cyane umushinga naheze none icyanzi nikiye mwoshikiriza ubwa nyuma mu majambo make dusigaranye munsi y'umunota jewe nosaba uwo uwo mushinga ntashe aserukira uh, ubushikiranganje bubijejwe ko uwo mushikiranganje yogenda kema agasaba leta mu nama mu nama yayo akababwira ati umuntu wese w'umurundi yoba afise mu mahanga imiliyoni amajana mu- mu miliyoni eh, bose bafise imiliyoni hafi ama- amadolari imiliyoni amajana atatu na mirongo itanu imi- miliyoni hafi ibihumbi ama- eh, imiliyoni amajana n'amadolari Eh, mura- bayagarukane bayahereze amakomine murakoze hanyuma ayo makomine ateze imbere murakoze abanyagihugu murakoze Imiliyari mu marundi murakoze umwanya imiliyari uratujanye zirenga uratujanye imili- amajana Eh, icyenda.
murakoze barabatumire bacu bataza niyo nzi mu muvugizi w'ubushikiranganji bujejwe iterambere ry'amakomine mu burundi n'umushinga naheze none icyanzi muhinga mpanuzajambo ku bibazo bijanye n'ubutunzi na politike n'iterambere twavuga ku vyerekeye igurirana ry'abantu n'iterambere dushimiye kandi abaduteye akamo n'abakurikiranye iki kiganiro muri isanga mwese tubifurije ibihe byiza
iyi ni radiyo ijwi y'amerika